This one na uh, burial of a popular Nollywood uh, Ada Ahmed. Nigerian sister um, Abahi Now we want talk to so. So make una hear as the team paying them for body for the family. Make una hear from their mouth. Good morning, my sister. Good morning. What is your name? My name is Abahi Ahmed Azuma. Azu. Azuma. Who you be to Adame? I be Adame, younger sister. So her mama last born. Her mama last born. So this one, when you can't lose your senior sister on that like this, how you they feel? My heart they broken. I no feel say she's supposed to die by this time. But wetin we go do? We need everything to go. So this one today now, you get any word when you wan make people hear wetin you think say people suppose hear from una wey be the family mouth as sister. this morning na drama you dey see say the time wey we dey start we dey start two hours behind time as we reach mortuary na so boot no gree open. boot which boot. the the which? boot of the ambulance. oho they don try try try try try try try we don talk talk talk talk talk me sef for my mind i believe say my sister go resurrect today but god don talk and say she don go she don go the drama too much for them we spend more than one hour till the driver of the ambulance carry car go outside gate i no know wetin him do come back boot come and then we prepare her and then she come i wan tell the world say ada dey rest for heaven that one all of us know she loved god in fact the crowd wey they here they very massive we don't believe say all these people go come here like this, but we thank god say people come here to honor her and to pay their final respect we thank all of una god bless you. thank you thank you my sister thank you so now the place na still there, so for the burial of Ada Ahmed, we go see they go round dey dey film talk to people people they talk to people one one make una dey see make una see as the thing pain people when he pain them when well when they come plenty. so i go they go round una go they see as people plenty come come honour una own. take the crowd round. everybody but no man no how he go be death stay inevitable for every man even dignitaries for her state ma follow come her senator the deputy governor all of them wey be My people then, my follow come. Let's jam our hands together for the Almighty God wherever you are. Team making progress with the funeral service. Alogagbo egeno uta ko ojula ya le. Be calling on one of our pastors. Logaho balaka lo iku. To lead us in the first hymn. Koga Bialo Ipo Kije Ogo. Let's put our hands together to welcome Pastor Mrs. See her immediate family Elaibu. member here. Na them be this. Pastor. The thing pain them, it pain them right. Let's put your hands together for her. Hello, Gbabolo Ojo Ibo Ekunu. The first hymn, Fading Away. The keeper pastor player. Ukeye Bulu. Yes. Uh, this is the uncle from the maternal side from Cross River. Is it from, from, from Akwaibo? sorry. and his name is Alex. He's representing the mother here. So, uh, now, ask your question. That's your question. This, this is Uncle Alex. This is uh, Adame's uncle, Alex. Adame Mama side. from Akwa Ibom. Uh -huh, and and he come here to come represent the mama as the mama not there again. Na the come, mama stand na so. Na the mama na stand so. So as the mama go talk, he can't see as he pay them, as him pikin take go, make he carry go back, go tell people of Akwa Ibom say see what thing do my pikin o, oh, see as dem do am, see as e rest. So make una lis ten make he make he tell una make he introduce himself tell una how he be uncle welcome. uncle talk to us. talk to you. us wetin be your name sir. my name na nefiok alex akpabi. who you be to ada ame. ada ame na my niece our granddaughter. she na pikin wey we value very well. she na princess for her ancestry because im great grandfather wey be my own father na born for our own place for eket in akwa ibom state im mother still dey alive e reach seventy years im get three uncles four uncles five uncles na me be im last uncle the eldest one na eighty-three years the next person wey follow am na eighty-three years the third uncle na 77 years the fourth one na 71 years im mother na 70 years me where they talk so here i be i be 60 years january this year na pikin where we raise well smart intelligent brilliant all the challenge where she dey for life throughout last year we carry am come calabar we put her for clinic we treat her. we take care of her as he come die so e pain us we no know how to manage her death but we console our, ourselves say her life be dey good she be bring happiness give many families across the world she na person wey dey open hand dey very generous to people anywhere wey meet people dey treat them well dey give them something that's why our family send me and other members of my family waiting here so make we come represent them. make we come tell the people say this our child wey die e pain us but as e die so the prayer wey we pray be say may God take her soul and make she rest in peace amen. thank you so much. we also deal with another our uncle here uncle you go tell us your name. Eh? eh? Sorry, the brother, the brother. Ah, this one Adam, that a brother. Uh, no, you make him go tell us better. You go tell us with your mouth. Not be pressing mouth, they not they take and chew cola for person. Uncle, who you be, sir? My name is Friday Ame. So who you be to Adam? Ame? Ada na my direct junior sister. We have the same father, but different mother. Okay and grew up in my hands. We grew up in the same room. We are brought up by our father, who is a naval officer, Chief GI Army, of course. And that the person, when we meet am, na five and six in the family. I don't know the person when person go see go throway eye that the person when if you see am or you see anybody you like am like you are an old woman so on the fateful day na dem call me when i dey work for lagos and my junior sister in name abayi call me me i be police officer say. On that friday say wetin happen say ah Mark, you no fit talk am i say tell me what happen say ada don die uh, before this ada death i must confess to you people ada has been having a lot of pain since when ada lost him pikin when he named be ladi ada no get rest of mind and na him be only pikin when him get only child when him get anytime when him sleep even though if him call me or oh, i call am sister the lord is your strength he go tell me say friday i don finish he say friday i don finish he say wetin i get again the thing wey i get god don take am wetin i get i no and I saw my sister dey cry every Every Challenges as uh, Oga and Nation talk na true. You go go Calabar, go stay with them. Sometimes when he go stay with them, he go tell me say he don come o, oh. say him body don dey get better. To my surprise when he go to Warri, na him dem call me from Warri say my sister don give up that of Sarani that moment I suppose to go to Warri which I go like the following day before I go reach because of my work the flight go so the following day I went there I carry am come Otukpo where I go put am for general hospital for general hospital na we come na we start to dey do from one place to another na we bring her down home like this. May God bless Ada. Take Ada day for God hands. Whichever any challenges that is coming from southwest and east and north, we hand over it to God. Now God knows right. We the family. Ada na great loss to us. Ada great loss to us. Not even only us, the whole family and the whole nation. I thank you. This this one. na that him senior brother be this and he don talk how the thing pain dem and how even she ma feel say e don finish as her she lost her only pikin but anyhow when e pain when person dey cry reach when god say time don reach e don reach we still dey here o oh. as things dey come as e dey sharp as e dey hook we go dey show una make una see how one of hollywood finest dem the first first women inside Nollywood for Nigeria. How she take go, how people, how they pay people, when they come, come see, when they, cry, they tell her bye-bye, but still they come back, they come tell her how it is. They show now, now they talk to people, and when I go see how they take put her when she take rest when she take this world bye bye thank you very much. can we join our hands together as we welcome pastor samuel elagwe for the opening prayer.

Gbèrè ìgbèrè ìgbèrè ayọ̀ ká jáde nígbà iṣẹ́ ọ̀dùnkọ̀ kálọ̀dọ̀kọ̀. Àwọn ọmọ ìgbèrè there is time everything. The time to be born is the time to time. Father, we bless you. Lord, we worship you. We honor your name, for you are the Lord, the Most High, the Eternal God, the Rock of Ages, the Great One, the one that is more than enough, greater than the greatest, higher than the highest, wiser than the wisest, richer than the richest. Father, we worship you. We thank you, Lord, for what has happened. And you say we should give you thanks, And that is why, Lord, I still say thank you. Blessed be your name. When you have done that, it pleases you to your praise and to your glory. And so, Father, we commit this service unto you. And we ask that your tender mercies will prevail for us. That as we have begun now, we will finish well. And by your mercy, everybody will return to their respective homes peacefully and jointly to our praise in the name of Jesus. Amen. I pray the only of glory will be seen in this area. Only of praise will be seen in this area. Ask your questions. Okay, my sister na you be empress ada ah, bestie bestie bestie bestie. empress ene ìkọmọnú. so make you talk introduce yourself make dem hear. Uh, my name na empress ene ikumonu empress.